Jean-Baptiste wamfashije
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose muri kumwe na fide niyongabo umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
turi muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu myaka irangiye umupira w'amaguru ku rwego rw'abapfasoni waragize intambwe ziboneka mu bice bitandukanye byo ku isi mu bice bitandukanye byo ku isi bitigira iby'abigeme n'abakenyezi bakina umupira w'amaguru canke bagira uruhara mu guteza imbere urwo rukino itera vyiyongera ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa ryariyemeje gushyira uburyo kurushiriza mu mupira w'amaguru ku rwego rw'abakenyezi ikimenyamenya n'ibitigira isinzi by'abantu barorereye igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru c'abakenyezi cabereye mu gihugu c'ubufaransa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yamara n'ahari uko haracari inzitizi zifatiye ku mico n'imigenzo aho umupira w'amaguru ubonwa nk'urukino rugenewe abahungu n'abagabo mu karere ka sekafa ibintu vyoba vyifashe gute ku vyerekeye umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni nivyo tuvuga mu kiganiro muri isanga twatumiye madame janine kamariza ari mu mugwi ujejwe umupira w'amaguru ku rwego rw'abakenyezi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb na belize ininahazwe umumenyereza w'umugwi w'umupira w'amaguru w'abigeme la colombe fc iwi bujumbura batumire mbanje kubaramutsa ego natwe amahoro meza fidele ivyerekeye umupira w'amaguru ku rwego rw'abakenyezi mu karere ka sekafa muri rusangi no mu karere kacu no mu burundi cyane cyane niho tuza gushimikira woba wifashe gute Eh, ntangurire kuri wewe madame janine ego murakoze kuri ico kibazo hano mu gihugu cacu c'uburundi novuga ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi ubwo rukino rwifashe neza rurifashe neza ariko ruracafise intambwe yo gutera mvuga ko rwifashe neza kuko turabona ko hari amahiganwa atunganwa hakaba inkino mu byicaro bitandukanye no mu mice itandukanye nico gituma mvuga ko gushikaho bimeze neza kuko urukino rurakinwa naho intambwe idashimishije cyane karorero notanga nko ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi turatunganya inkino championnat national nko mu cyicaro cya mbere muri ligue a no mu cyicaro cya kabiri nko mu cyicaro cya mbere tukaba twararonse nk'i- nk'imigwi ishika cumi ishobora gu- guhiganwa twarakinishije inkino zishika kuri mirongo icenda Eh, ubu muri kino gihe hariko harahiganwa imigwi iri mu cicaro ca kabiri iyo migwi nayo ni ni cumi nyene eh, iracariko irahiganwa ni ukuvuga ko aho honyene turabona ko urukino rukinwa aho simvuze no mu no mu mashure kuko mu mashure ubu turabona ko hariho amahiganwa atunganywa eh, za interscolaire ugasanga urwo rukino rw'umupira w'amaguru rurakinwa n'abigeme naho nyene no mu ntara mu ntara mu gihugu nyene hagati mu ntara turabona ko hari nk'amaprovinsi azara aratunganya inkino aha nk'ubu nko kuri no saha turiko turavugana nabonye nk'abantu bo mu kirundo batweretse ko kuvana itariki rimwe z'ukwa kane hari inkino zitunganyijwe hari imigwi irenga nk'umunani imigwi ishika umunani izoba iriko irakina muri muri iyo ntara honyine aha rero ni kubereka ko urwo rukino ruriho rurakinwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi yego ndashaka ndabaze ndavuze ko ari icyicaro cya mbere n'icya kabiri ibyo byicaro byose eh, by'amahiganwa byatanguye kuba icese harya mu mwaka w'ibihumbi bibiri twaratangujwe amahiganwa mugabo ya- ni- ntiyagiye arabandanya neza ibihumbi bibiri harakinwe ibihumbi bibiri na kabiri zirakinwa ibihumbi bibiri na kane zirakinwa mugabo ni- ntiyari shampiyona yuzuye ariko ubu haraheze imyaka nka cumi ubu unye turabona ko eh, amahiganwa aguma aguma akinwa namwe madame belise ku bwanyu mu- mwitegereje umupira w'amaguru ku rwego rw'aba- abigeme n'abapfasoni mubona gwifashe gute mu burundi no mu karere yego ubu icyo navuga aho umupira w'amaguru w'abigeme ugeze mu burundi ugeze ku ntambwe ishimishije urabye mu myaka yashize je navuga nk'umumenyereza kera wasanga abakobwa abana b'abakobwa batavyo bashaka ugas- ugasanga wewe niwe uriko ura- urabahamiriza kugira bakine ariko ubu unye usanga umwana w'umwigeme aza nko ku kibuga wenyine akizana ashaka nawe gukina ngo ikindi kintu nabonye ni uko ababyeyi baramaze gutahura ko n'abakobwa iyo babikunze babishoboye ko bashobora gukina bakabaha impushya kera wasanga ababyeyi babasanga no ku bibuga bababuza gukina ariko ubu unye usanga kenshi ababyeyi banabaherekeza ku bibuga kubashyigikira bumva ko ubu unye byaramaze gukundwa n'abigeme bivanye mu mashu- no mu mashuri mabura muri muri primaire na segondere ubu unye hari amahiganwa y'abanyeshuri b'abigeme ku mupira w'amaguru mbese muri siporo zose ariko kera wasanga gusa ari segondere gusa bakina ubu no mu mashuri y'intango usanga hariho ayo makompetisiyo yabo bahuza rero muri rusange nk'uko ma- ma- madame jane yabivuze ubu unye umupira w'abigeme mu gihugu cyacu wifashe neza naho novuga ko ari ibice ijana ku ijana ariko ubu unye amahiganwa ni menshi barakina shampiyona irahari yaba y'abakuze cyangwa iy'abana ugasanga gusa igisigaye ni uko bamenyera gukina ajya amakompetisiyo yo hanze bigasaba ko ba- bakina amamaci menshi bari amamaci menshi y'ino mu gihugu kugira bamenyere izo hanze gusa icyo navuga ni uko ubu unye um- umupira w'amaguru uri ku rwego rushemeye mwavuze ko abana b'abigeme mu ntango bagonanwa batashaka kuza gukina n'ababyeyi bababuza ariko ukavuga ko ubu bizana n'ababyeyi bakabaherekeza bakaza kurorera mwibaza ko ari ikihe cyahindutse muri ibyo bihe bibiri Oh, icyo novuga ni uko kera wasanga nk'umwigeme akina umupira w'amaguru kenshi bamwita nk'umengana nta ndero afite mu bantu ariko mu nyuma imigwi yaragiye irigisha abakinnyi kwanza b'abigeme kwifata rufasoni yaba mu mu masosiyete yaba mu mashuri aho bari hose kugira kwanza indero Ico- nicyo kintu cya mbere cyatumye ababyeyi bashyigikira abo bigeme babo mu gihe nabo babikunze yego Eh, ikindi nokongera ko ikindi nokongera ko aho nyene abavyeyi iyo bamaze kubona hari nka- nk'abigeme bagiye gukina bakabona barashoboye nko gusohoka bakaja gukina mu- mu makungu canke bakaja gukina mu yindi ntara barabona ko haba hari eh, si si imikino gusa barabona ko hari ikintu umuntu aba aba akeneye gushikako nibaza ko muri icyo gihe n'ababyeyi baratahura kujya umwana umurungika bwa mbere abana b'abakobwa batabatwara mu ishuri uko bagiye barajayo ari bakenya bakabona akarusho abo bana bagiye mu ishuri bazana mu mu kibano byaratumye n'ababyeyi ba- baza bararekura abana kugira baje mu nkino z'umupira w'amaguru Eh, muribaza rero izo nzitizi ziba zikihari u- umugabo at- bidakomeye nka kera zifatiye ku mico n'imigenzo ko biriko birahinduka nk'uko muriko mubivuga ego ini i- inzitizi zijanye n'imico n'imigenzo aha mu gihugu cacu c'u Burundi biraboneka ko hariho akarusho vyarahindutse Ah, i- jewe inzitizi nsigaye mbona rwose ubu ni inzitizi ijanye cane cane n'uburyo uburyo ahashaka kuvuga ingene nk'iyo migwi ironka ibi- ibikoresho nashaka kuvuga aha amashyirahamwe canke abagwizatunga bat- batarajijuka cane gushiramwo amahera mu mu migwi ya- y'abigeme canke y'abakenyezi ico nico mbona kikiri inzitizi rwose gusumba eh, ico c'imico n'imigenzo nawe madame belize ku bijyanye n'ubwo buryo nk'uko muri umumenyereza wi- w'uwo mugwi w'abigeme w'umupira w'amaguru eh, la colombe fc U- uburyo murabona no muri uwo mwuga wanyu no muri iyo club yanyu ko ko ari ikibazo nk'uko ariko arabivuga madame janine ego ubwo buryo bwa- mbo bura- bwarabuze si muri akorombe gusa ni imigwi yose twe tubibonera ku bibuga usanga du- tudafite na n'ibikoresho bikwiye ugasanga nko ku kibuga ufite abakinnyi nka mirongo ibiri ufite nk'imipira ibiri gusa yo kubakinisha ugaca usanga biragoye gutegura imyimenyerezo yabo ego vuma ibyo onye eh, biracyari ingorane iracyari ingorane nini mu migwi yose rero iyo ngorane kugira irangire nk'uko- nk'uko madamu jane yabivuze ni uko amashyirahamwe na- n'abaguzi atunga abantu bose baba bakunda inkino ko bodushyigikira nka kurya bashyigikira imy'abagabo n'abahungu yego muri ubwo buryo madame janine ishyirahamwe fifa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb rifasha gute eh, kuronsa uburyo abigeme bashaka kugira umwuga gukina umupira w'amaguru ego aho rero ico ico ni ikintu gikomeye cyane urwego fifa ru- rubicishije mu mu ishyirahamwe fsb bura- buratuma uyo urwo rukino rumenyekana kandi rukinwa kuko nimba turiko turakora ubunye aya mahiganwa ni cyane cyane no kuri ubwo buryo butangwa na fifa Eh, fifa irafasha cyane mu ku- mu gutanga eh, nk'iri by'amaforomasiyo y'abaentreneur mu gutanga ibi ibi bikoresho ari imipira ari eh, bon, amaprotege tibia bijya byo kwikingiriza kugira abakinnyi ntibavunike hari hari hari aho twigeze tuza- kuza turabironka canke naho nyene aba- abatwara federasiyo y'uburundi bakabituronsa mu bundi buryo Eh, mugabo ku bijanye cane cane na fifa hariho amaporogaramu menshi ajanye no guteza imbere urwo rukino uwo mupira w'amaguru w'abigeme ku bijanye cane cane na n'ivyo vya formation n'ivyo guteza imbere abi- abigeme n'abakenyezi boja mu mu nzego zitwara urwo rukino yego nibyo cyane cyane fifa idushigikiramo kandi irabikora kuko irafise porogaramu nininya iva ku- kuri 2020 gushika muri 2023 hariho porogaramu yo guteza imbere urwo rukino yashyize deja ku rutonde biriko biraja mu ngiro naho ku byerekeye ubur- uburyo bw'amafaranga fifa ndi kumenga yigeze Eh.
kuba i- ivuga ko izotanga amafaranga agenewe guteza imbere umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi ku isi Ah, sinzi ko rekeye ku karere eh, ka sekafa hari coba carabonetse no ku byerekeye burundi
twebwe ku byerekeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi federasiyo yacu iraduha uburyo iraduha uburyo bw'amafaranga kugira tu- dukoreshe iyi- izi shampiyona ni ayo mafaranga rero dukoresha aba- yatanzwe na fifa nta handi apfa kuko nta mashyirahamwe ubu unye adufasha dukoresha ayo aba yatanzwe na fifa aro wi alo ivena ndiwimana ego yego turiko turavuga ku vyerekeye umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi mu karere ka sekafa na cane cane turiko dushimikira ku burundi ndi kumwe n- n'abatumire madame janine kamariza ari mu mugwi ujejwe umupira w'amaguru ku rwego rw'abakenyezi mw'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb na belize ininahazwe umumenyereza w'umugwi w'umupira w'amaguru w'abigeme la colombe fc w'ibujumbura hari ikibazo mwobaza cyangwa icyumviro mwoshikiriza ku vyerekeye guteza imbere umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi mu karere ka sekafa ego cyane ari n'intererano bagomba gushikiriza urabona umupira w'amaguru burya ni ikintu cya mbere cyiza haba ku bigeme cyane ku bagabo icyo nosaba rero ni uko uba ugufasha cyane gufata umugongo cyane urwego rw'abakenyezi cyangwa abigeme bakina umupira w'amaguru kugira ngo nabo bagire intambwe ishimishije bashike kure kuko byaba biri kose kuko urabona abagabo cyangwa abahungu bakina umupira mbere bafashwe neza cyane ndetse hano ngaha mu burundi urabona yuko umenga bamwe bamwe ibintu by'inkoni babyitaho hakaba ari ikintu cyo gukunda no gukundisha ubwo umupira mbere hagacako n'ibiganiro byinshi ku maradiyo atandukanye kugira ngo abantu bahurumbire urwo rukino rw'umupira w'amaguru kugira ngo rutere imbere haba ku bakenyezi cyane ku bagabo cyane cyane ku bakenyezi murakoze hamwe hari nk'iki y'ibiro nk'icyo nyine yego turabashimiye turabashimiye cyane
Eh, Yego.
yego nawe turabashimiye madame belize kuri icyo cyiyumviro cya bena nduwimana ahashikirije ni icyiyumviro cyiza yego ni cyiza ariko ko abakobwa n'abigeme bashyigikirwa nabo nyine kugira abahungu bashyigikirwa ni cyiza cyane icyo cyiyumviro cyiza yego namwe madame janine icyo cyiyumviro cya bena nduwimana mukibona gute venade w'imana ashyikirije icyumviro cyiza cyane icyo cyumviro cy'uko abakenyezi abigeme bashyigikirwa ni cyiza na cyane cyane mu gushyigikirwa turetse no n'uko bo- abantu bozana baha ibikoresho cyangwa bahiki abakenyezi cyangwa aba- abigeme bakina urukino rw'umupira w'amaguru no kubashyigikira mu kuja kurorera inkino zabo kuko iyo aba- abarorerezi bariho ari benshi na- n'abakinnyi baragira ingufu hanyuma baka- bakarerekana n'ubuhinga bwinshi kuko baba bafite aba- ababashyigikiye hanyuma uko ba- baraza ari benshi ku- kurorera niko bishoboka n'uko muri bwa buryo buba buriko buraronderwa ba- abantu bagashobora nko kurihisha amatike yo kuza kurorera ubwo bukino hanyuma ayo mahera avuye mu- muri ayo muri uko kurihisha kuza kuraba uwo mupira agashobora kunganira eh, kunganira mu migwi kugira ba- babandanye batera imbere icyiyumviro ashikirije ni cyiza cyane reka tubandanye mu buryo mwavuze uburyo buke harimwo amafaranga harimwo ibikoresho naho ku bijanye n'ibibuga i- ibibuga abigeme bakinirako n'abakenyezi birahari byifashe gute ku masitandari nayo n'iyindi ntambamyi kuko nta bibuga byinshi dufite kandi na cyane cyane ni uko atari ibibuga kenshi usanga bihariwe urwo rukino ugaca usanga kenshi iyo abigeme cyangwa abakenyezi bahuriye rimwe ku mwanya umwe n'abo bahungu cyangwa abagabo kenshi urwo rukino cyangwa abimenyereza baza kuba aba mbere bafata icyo kibuga ari abahungu aho icyo cy'ikibuga nico hariho ubukene bw'ibibuga ibyo bize ngo irarabibona wewe aba ari ku kibuga kenshi yego nicyo kibazo nagwanda mubaze ndakubaze belize icyo bakunganira icyo bakunganira ni uko ku bibuga by'imyimenyerezo niyo mbona hari intambamyi nini aho usanga imigwi usanga isangiye imigwi y'aba- y'abigeme n'abahungu usanga bose bakorera mu kibuga kimwe ugasanga ni imigwi igera nk'itanu itanu ugasanga ine ni iy'abagabo umwe ugasanga ari uw'abigeme ugasanga rero icyo navuga uruhande ababigeme baza kuronka ari uruhande ru- ruto canke umwanya mu- muto canke bakarindira abo bagabo canke abahungu baheze kubera usanga bifata umwanya muremure ikindi nacyo kubyerekeye ibibuga byo gukinira ko inkino za tuvuga izo za shampiyona ko ari nizo zihari ibibuga cyane cyane aho usanga hari ingorane nyinshi ni ibibuga byo hagati mu gihugu aho usanga ibibuga bitazitiwe cyangwa ugasanga na amasentetike ntayahari ugasanga abaki- abigeme barabuze n'aho bihindurira impuzu ugasanga birabateye i- i- ingorane kugira bisanzure mu gukina ego ibibuga vuma ingorane iracari ira- irahari irahari kandi ni nini cyane ngo ibyo cyangwa asanga nk'ubu hari mati y'abahungu iy'abakobwa akenshi twe dukina mu gitondo ugasanga duhegeje nka saa saba hari abahungu baza gukina nka saa saba na nusu usanga barabasanze nko muri vesere ba- babanyarutsa muveyo n'ingoga abahungu bagira baje gukina nk'uko umenga abo b'abakobwa ibyabo umva baje gukina mu bibuga atari rwabo ibibuga ni iby'abahungu gusa niko novuga reka tugaruke ku kibazo cy'amahiganwa ukugene yoba yifashe ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi ku byerekeye amahiganwa mubona bari ku rwego ruhagije ku bijyanye na karite na sitanda cyangwa haracari intambwe zikenewe kugigwa kugira ngo muje ku rwego dufate tuvuye no muri sekafa twaja mu rwego rwa afurika no mu rwego mpuzamakungu nko guhiganirwa kuja mu bikombe vy'isi yose mubona amahiganwa yifashe gute muri rusangi ku vyerekeye abigeme n'abakenyezi mu burundi ntangure kuri madame janine Bon, hano mu gihugu cyacu c'uburundi amahiganwa aha a- ku- mu gihugu ntaratera imbere rwose cyane kuko ntitwari bwaronke amamaci menshi kugira aba- abakenyezi abigeme bashobore kuja kuri kuri nivo ya kompetitivite niniya mugabo turabona ahaba hariho nyine zimaze kuja muri ego muri sekafa canke muri eliminatoire ya ya coupe du monde aba ba isisete canke aba bafite imyaka munsi ya cumi n'indwi canke munsi ya mirongo ibiri n'abo bakuze basenyeho mugabo intambwe iracari iracariho turacyafise urugendo niko novuga Ego nawe madame Belise kuri club yawe La Colombe FC urashimishwa n'urugero bageze ko ku vyerekeye amahiganwa eh, canke aracana intambwe zitari nke zikenewe gukorwa kugira ngo tandara ziduge Mu- icyo navuga kuri la colombe nta mahiganwa yo yo hanze turajyamo kugira twipime turabe ariko icyo navuga ni ku rwego rw'igihugu icyo navuga ni uko twebwe amahiganwa turacyari hasi mu bandi ugereranyije muri aka karere turimo si hasi cyane ariko si heza gusa ni uko buri mwanya usanga tuguma nko ku mwanya wa kane bu- buri gihe tugiye mu mahiganwa ariko icyo ibyo byose biva kubera abakinnyi kuko nyine madamu Jeanne yabivuze usanga abakinnyi badafite maki nyinshi mu maguru yabo karite nabyo karite ni nyinshi zirahari gusa burya buryo navuze burya buryo nibwo bubuze bwo ku- kuguma umwanya wo- umwanya wose bari mu kibuga kugira bitume ba- baguma ku gihe baguma ku gihe nk'uko abandi mu bindi bihugu baba bifashe Ego nko mu bindi bihugu nka ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika eh, umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abafasoni rugeze kure cyane ariko nabo baragize ibibazo mu ntango eh, ivyo twari ko tubavuga bifatiye ku mico ariko ubu kuva babonye ah, umugwi serukira igihugu wa Amerika w'abigeme utsinze ibikombe bitari bike watsinze ibikombe bitari bike isi yose vy'umupira w'amaguru batanguye kubona ko bakina neza ahubwo aribo bazana ibikombe kurusha abahungu abahungu nta nta gikombe na kimwe ntibaranashika na kure mu mu bikombe by'isi yose ivyo bibazo rero ngaha badafise ngiyi iwanyu ni ni ibibazo by'abasponso abasponso baciye bashiramwo amafaranga cyane rwose barawushiramwo ariko haracari ikibazo kijanye n'uburinganire ku vyerekeye guhembwa amafaranga bahabwa haracari igihushani hagati y'abagabo n'abakenyezi umugwi usekwira igihugu ngaha n'abakinyi barashingishije n'urubanza basaba ko haba uburinganire ni ikibazo kikiri gihari ngaha ndazi ko mwariko muravuga iyo ko gikomeye cyane umupira w'amaguru ku bakenyezi umaze kugira intambwe zikomeye ugasanga mm, abakenyezi mu bihugu bitandukanye baragiye ku rwego rwo hejuru bakaja gukina no hanze mu burundi hari abakenyi baba bamaze gushika kuri urwo rwego bamaze kuja gukina hanze canke eh, biracari mu ntango nk'uko mwariko murabivuga madame janine abamaze gu- kuja gukina hanze ha- bon abakinnyi bacu benshi ubasanga bagiye muri tanzania niho hanze cyane mbona bamaze gushika sinzi nka beriko yoba azi aba- abandi bari- bari kure atari ngaha hagufi tanzania mu buganda yego Yego, turetse muri tanzania hariho abakinnyi bagera nko ku munani baheruka kugenda mu buganda gukinirayo baca bo- bakinira amashuri kubera mu buganda usanga kompetisiyo y'amashuri iremereye kuruta na sansiyona nasiyonari hama hariho n'abandi bigeze gukina ino bagiye nko hanze nko mu bufaransa mu bwongereza ariko aho hose usanga bagiye gukinira gukina iby'ishuri bagiye kwiga ariko ugasanga arasutse umupira bakuye ino niwo uri kurabafasha n'ibyo by'ishuri no mu nkino byose
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri isanga aho turi ko tuvuga ku mupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi mu karere ka sekafa na cyane cyane turi ko tuvuga ku byerekeye uburundi aho twatumiye madamu janine kamariza ari mu mugwi ujejwe umupira w'amaguru ku rwego rw'abakenyezi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb na belize ininahazwe umumenyereza w'umugwi w'umupira w'amaguru w'abigeme la colombe fc w'i bujumbura akarere ka sekafa ni akarere turetse no ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi kavugwa ko kadakomeye cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru no ku rwego rw'abagabo n'abahungu impamvu ni nyinshi ah, mu kiganiro nigeze kugirana na yusuf ah, mosi ah, jejwe iby'amahiganwa mu ishyirahamwe ffb yaravuze ko ah, ibibazo bikomeye ni nta buryo buriho yagarutse kuri icyo kibazo cy'uburyo ko badategura abana imikangara bakiri bato nk'ahandi ngo bategure mu byerekeye ubuhinga tekinike mu mupira w'amaguru ko aricyo gituma badashobora kuja ku rwego rw'amahiganwa urabye n'utundi turere turi hanze ya sekafa tuje nko muri afurika mu burengero hari ibihugu by'ibihangange bimaze gutera imbere mu mupira w'amaguru ku rwego rw'abagabo nka za senegal za ghana za nigeria eka no mu buraruko bwa afurika ku bijanye n'abakenyezi icyo kibazo kiri ku- no ku bagabo nicyo kimwe ni mubibona madamu janine nicyo kimwe yusufu mose arabitana yarabisuguye icyo kibazo iyo ngorane nicyo kimwe kuko bi- bi- bibaye ku bagabo hoho bifite ku bakenyezi bita- bisubira bikaba bibi cyane ni ukuvuga ko ubwo buryo nta buhari ku- aha ku- muri iki kigabane cya sekafa ni intambamyi iki- iburyo ni kubibona nawe belize rero nuko nyine ibihugu aka karere kacu sinobigereranya na bijya bihugu bindi je sinzi usanga ari kubera bivana n'amapartenariya usanga ibihugu bifite mu bintu by'inkino inaho icyo navuga ni uko mu bahungu hoho iyo umukinnyi biboneka ko amaze gutera imbere ntashobora kuguma ino usanga akinye nka sezo zibiri ino agaca agaca agenda gukinira mu bindi bihugu byifashe neza aho yoronka aho yoronka amahera menshi gusumba ino ukaba usanga rero ni ukujya ku muco uca usanga inkino twe ziracyari hasi kubera n'abajya bari kuzikina abajya bakomeye baca bagenda umva umwanya wose ziguma kuri ujya rwego gusa rwo hasi rwo hasi kubera uteye imbere baba bakubonye rimwe bagaca bagutwara niko navuga ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru fifa eh, ryaruguruye ibiro mu turere eh, dutandukanye two muri afurika ibiro byaryo bijejwe guteza imbere umupira w'amaguru hari ibiro biheruka no kugurwa i kigali mu rwanda byerekeye akarere ka sekafa madame janine mwibaza ko ibyo bizofasha muri ibyo bibazo turiko turavuga kugerageza kwicarira ibyo bibazo by'uburyo n'ubuhinga no gutegura ah, abana bakiri bato ku bijyanye n'umupira w'amaguru ego ibyo biro bira- bizofasha cyane kuko hari aho usanga mu- muri muri rusange mugasanga ntimusangiye n'ibibazo mbwa iyo hagiye haraba ibiro bijejwe nk'akarere aka ugasanga ibihugu bi- bi- bihurikiye muri ako karere bisangiye ibibazo biroroha ko biroroha ko inyishu zitorwa bitari muri rusange nk'uko bivuga ngo afurika yose rero ba- du- ba- habaye ibyo bi- ibyo biro bigiyeho bi- ni byizera cyane ko hazoba akarusho kuko igihugu cyose kiri muri ako karere kizokwerekana neza ingorane basange barazisangiye hanyuma bazitorere inyishu bari hamwe kandi n'ingoga kuko baz- bizoba biri ku rugero rumwe hose rero u- ibyo ibyo biro ni- ni ikintu cyiza cyane Ku- kandi ndabona amaporogaramu ya fifa ndabona ari meza cyane umuntu ashoboye kuy- kuyakurikirana yose akaza ara- arasaba muri aya maporogaramu ko biza mu gihugu bifasha cyane kugira urukino rw'umupira w'amaguru wabigeme rutera imbere nk'aha ndabona nk'ibi by'amalisansi bazanye ku makurebu turavye nk'igihugu conyene irya lisanse biometrike usanga igurwa amahera menshi mugabo kubera hariyo porogaramu usanga imi- imigwi ishobora kuronka iyo lisanse itoshoboye kwigurira nk'iki na karorero usanga ari ibintu byiza cyane ayo maporogaramu ya fifa yego Uh, nza kuri we uh, Beriza uh, ku mugwi wanyu muretse uwo mugwi mumenyereza La Colombe FC muri cegera c'umumenyereza w'umugwi serukira gihugu wa Bigeme umupira w'amaguru mubona byifashe gute ku mugwi serukira gihugu muri rusange iyo mugiye mu mahiganwa muravuze ko murataraja mu mahiganwa akomakomeye umugwi serukira gihugu ariko uramaze kuja mu mahiganwa yo mu karere no muri Afrika no kuvyerekeye gu higanirwa igikombe cy'isi yose mubona byifashe gute iyo mugiye mu mahiganwa ego cyane urakoze cyane kuri icyo kibazo Mu- iyo tugiye muri ayo mahiganwa kenshi turahura n'ingorane usanga ku kibuga cyane cyane mu mamaki aho usanga nkumenga uwundi mugwi urakunize urakuriye wese uragusumbya muri byose muri izo nkino rero hari aho usanga hari hari nk'igihugu dusumba ugasanga uragisumbije nawe cyane n'ikindi rero kiza kiragusumba Iyo- niho nashatse kuvuga ko muri ayo makompetisiyo usanga hari ubusumbasumbane buboneka buboneka ku maso aho ubona ko uyu mugwi uwananiye uyu unye wundi biboneka neza bica bisigura rero ko i- abandi bo usanga bariteguye nk'imyaka ibiri bari hamwe bako barabitegura ugasanga twebwe nta mwanya munini twaronse wo kubategura ababigeme bacu bivanye n'uko atankino nyinshi bafise mu maguru ugaca usanga rero tugiye gukina n'igihugu kidusumba byo Eh, ugaca usanga tugiye gukina ni- n'igihugu tuvuga iki gusa tugiye gukina ariko turabona ko turaza kugaragaza uko dushoboye ariko turabona ko baturusha mu myiteguro muri byose ko badusumba rero ayo mahiganwa arafasha kubona aho urwego twe dushyitse ko n'urwego abandi bagezeko ariko ntibibaca inkokora ntibibavuna inkokora murabona ko naho bari imbere yanyu nuko batanguye kera babishyizemo uburyo kurusha kubarusha ariko murabye mu bihe biri imbere mu myaka iri imbere murafise icyizere ko hazogera igihe namwe uburyo bubonetse mushobora gushika kuri urwo rwego ngo icyo navuga ni uko uburundi bufite abigeme benshi bafite amatana kandi babikunda uhereye uhereye ku ku bakiri bato kuduga rero twe ibyo ntibiduca intege ah- ahubwo biratwigisha n'abakinnyi baba bagiyeyo ubonye bavuye muri kompetisiyo bagashika mu ma ekipe yabo nibo bagenda bahimiriza abandi kubikunda no gukina cyane kubera babonye hariya anye ko ari ukugenda gukora gukora cyane cyo kimwe rero bituma bajyanye bagen- bagenda gukina amakompetisiyo usanga mu mutwe bake bakura n'ingoga mu mutwe bagahimiriza n'abandi namwe niko mubibona madame janine murafise ico cyizere ego icyizere na- je namana i- icyizere mu bintu byinshi mu bintu byose kuko uravye nka berize ndamuzi ari ku kibuga ariko arakina ubu ni umumenyereza umuntu nti- ntiyamubona bumenyere ko ari umumenyereza ko yoba umumenyereza mugabo ubu ahashitse uca ubona ko ni ukwizera umuntu iminsi yose arizera hanyuma agakora akoze na Mr. Berize ariko arasigura uko turonka amamatch menshi amahiganwa menshi niko bitu- bituma aba- abakinnyi baduza nivo na tekinike yabo ika- ikaba nziza bagashobora guhiganwa n'abandi bageze kure bagashobora no kubatsinda twavuze ku ku- ku ijanye n- ukubura k'uburyo no kubura abasponso nk'ama amasosiyete yashiramo amafaranga nkuko ashiramo amafaranga mu mu rukino rw'abagabo nivyo ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi ushigikiwe ijana ku ijana ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi muri iki gihe abantu ba- ni bake cyane na- ni abantu bake cyane amashyirahamwe ayo canke abaguzatunga bazana amahera yabo mu migwi y'aba- mu migwi y'abakenyezi n'abapfasoni mugabo bo turazi nka- nk'abaperezida b'amaklub abo baba batwara ayo maklub usanga yego ari abantu bikorera mm, ibyabo mugabo harabuze ibyo nka- nk'ishyirahamwe ryoza nk'uko ba- bavuga ngo ngo primus league cyangwa ngo iki aza akavuga ati iri iri higanwa turyitiriye iki turashyizemwo uburyo ico kirabuze nta mashyirahamwe nta nta baguzatunga barabikora cyane Kubera kubera ko ihi- iyo- umupira w'amaguru wabigeme ushyigikiwe cyane cyane na federasiyo y'uburundi biva ku kintu kubera babona ko urugero rwabo rukiri hasi ata barorerezi benshi ata amafaranga arimwo yo gukuramwo inyungu mu nyuma n'ikihe kibituma Ra- nibaza ko ari ico cyane cyane ca- ca nyuma ko ata mahera y- yosa aboneka eh, asubira iyo byavuye hanyuma nibaza- hariho ne- n'itegeko ritari bwaze mu mu ngiro mu- muri iyo myaka itegeko ri- rijanye n'ibintu bya sponsoring naryo nyene ryari ryaratevye nibaza ko naho cyane cyane igituma bata- batajyana ubwo ubwo buryo bwabo naho tugarutse ku ishyirahamwe fifa ryo- riko ryugurura ivyo biro muribaza nko- nk'amanama i- iryo shyirahamwe rizogirisha agenewe eh, gukarisha ubwenge ubuhinga bw'abakinyi muribaza ko bizofasha cyane nka- nk'abo bana bakiri bato bafise ubuhinga bumva banashaka kubandanya bakazokina umupira w'amaguru ku rwego ruhanitse bakaja no mu mahiganwa mpuzamaguru Eh, bizofasha rwose bizofasha kuko iyo umuntu aronse ubumenyi hari n'aho umuntu a- a- areka kujya gukora ikintu kuko atabumenyi bwacu afite mugabo iyo aronse ubumenyi akaronka ubwo buhinga biramutuma aja ku kibuga akaja agahiganwa n'abandi dufate nka- nk'abo ba- bamenyereza nk'abo ba deri baronse ubundi izindi nyigisho zibateza imbere nabo nyine baca basubira ku kibuga aka- ugasanga bara- baratanze ubumenyi burenge- burengera abatwara imigwi bakaronka nabo nyine ubumenyi bakamenya ingene batunganya imigwi yabo gutyo biratuma bi- haza akarusho mu gutera imbere k'ubwo rukino rw'umupira w'amaguru w'abigeme n'abakenyezi berize umupira w'amaguru ku rwego rw'abakenyezi n'abigeme eh, nk'uko twako turabivuga bifatiye ku mico n'imigenzo byafashe igihe kugira ngo abantu bashobore kubona ko n'abakenyezi bashobora gukina uwo mupira urwo rukino eh, bakavamwo n'abakinnyi bakomeye nk'uko twari ko turabivuga ubu eh, fifa yashizemo uburyo eh, mu mupira w'amaguru w'abigeme n'abakenyezi eka no ku rwego rw'amaklub nk'iburaya ajya amaklub yose tuzi akomeye za paris saint germain izi za olympique lyonnais waja hehe m- muri espagne n'ahandi ubu barashize amahera nabo nyene menshi izo club mu- mu mupira w'amaguru w'abakenyezi barabonye ko urorerwa cyane mwabibonye mu gikombe cy'isi yose giheruka cy'umupira w'amaguru mu bufaransa abaroreye ur- urya mupira ni abantu benshi cyane benshi na fifa byarayitangaje ukibona ko ikeneye gushyiramo amahera kurushiriza muribaza nk'abakinnyi b'abigeme n'abakenyezi mu burundi bariko baraba bafatira akarorero kuri aba bakinnyi bakomakomeye b'iburaya na amerika ko bizotuma nk'abo bakiri bato bashaka bafise ubwo buhinga nabo babona ko bazoshobora gushika kuri urwo rwego bagakina muri ayo mahiganwa barabona ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abakenyezi eh, n'abigeme bazosubira inyuma mu ntare uzogenda utera imbere naho mu karere kacu ka sekafa kiri izo nzitizi berize Ego, no, icyo navuga ni uko abana aba babigeme bacu ubu unye baramaze kubyishyiramo baramaze kubikunda barabona ko bafite kazoza apare kuyiga barabona ko bafite akandi kazoza ariko umupira w'amaguru cyo gutuma urabiye kuri abo bakinnyi bo hanze akarorero nutanga ino hari aho usanga nk'umukinnyi yashyizeho ifoto ya kuri ugasanga nko kuri sitati cyangwa kuri porofile yiwe ya watsapu yashyize ko vizaje y'umukinnyi wo hanze tuvuge nk'akarorero ugasanga umu- umukinnyi yashyize ko nka mandine wo mu bufaransa gaca akubwira agiye nshaka umunsi umwe nzomere nk'uyu mukobwa rero igikuru ni uko gusa babikunda bakabyishyiramo kandi baka- bakabona ko atari ugukina gusa bakabona ko byonababeshaho mu bundi buzima buri imbere yego gutera imbere umupira wacu uzotera imbere ni buhoro buhoro ariko nabyo bizova kuri abo bigeme bacu ingene imyaka izogenda ingene bazogenda barabyiyumvamo kubera burya abakobwa cyo tumwe n'abahungu bagenda bukirwa n'ingoga usanze atama motivasiyo bafise usanga baca ba- babiheba rero akazi kari kuri bo kubikunda no kubikora hama ibyiza nabyo bigasohoka biza bikurikira ndazi uburyo ntituzoguma muri ubu buryo buke ndazi uburyo buzo- buzogenda bu- buhin- buhinduka uko ibihe bigenda kubera n'ubuzima nabwo burahinduka rero icyizere kirahari ko umupira w'amaguru w'u Burundi uzotera imbere ku bigeme ba- ndetse bakanabeshwaho n'ako kazi kaba nk'akazi kabo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ni mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho turi ko tuvuga mu kiganiro muri sanga ku byerekeye umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi eh, mu karere ka sekafa na cyane cyane turi ko dushimikira ku byerekeye uburundi madame eh, janine leta y'uburundi gushika ubu i- mukorana gute ibafasha gute muri ibyo bibazo muri ko mucamwo bikugerageza guteza imbere umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi aho novuga ko cyane cyane i- iza iyo ubu imi- imigwi imigwi canke umugwi userukira igihugu ushaka kuja gukina hanze y'igihugu niho cyane cyane uburyo bwa leta buza gukora niho bu- bumberwa buka- bukaza bugakora ahandi cyane cyane nababwiye ni federasiyo ya ya football y'uburundi niyo ishyiramo uburyo bwinshi heze indwi imwe irenze ko urunani rw'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu karere ka afurika caf eh, rugenye umutegetsi umuyobozi mushasha patrice motsepe ava mu gihugu cya afurika y'epfo yasubiriye umunyamadagascar ahmad ahmad eh, yagirijwe ibibazo eh, yakurikiranywe n'amarorerwa ya ruswa mwe mwitegereje muribaza umuyobozi mushasha umugwiza atunga akomeye afise amafaranga menshi muribaza ko ari icyo azohindura ku rwego rw'umupira w'amaguru na cyane cyane umupira w'amaguru ku rwego rw'abapfasoni ku rwego rwa kafu janine kenshi iyo haje ikintu gisasa usa- i- hagize ikintu gisasa usanga haje n'ibi- n'ibintu bisasa kandi byiza ndafite icyizere ko hazoba akarusho ndafite icyizere ko hazoba akarusho mu byerekeye urukino rw'umupira w'amaguru w'abigeme n'aba- n'abakenyezi kuko na ni- n'igihugu avamwo kijya ca- ca afurika y'epfo nabo nyene ni abantu bakomeye mu mu mupira w'amaguru w'abigeme ndafi- ndafite icyizere ko hazoba akarusho ni n'umuntu asanzwe akunda cyane umupira w'amaguru afise na club yiwe mamelodi sundowns club y'umupira w'amaguru muri afurika y'epfo kandi ikomeye yashizemo uburyo ko afise amafaranga menshi yaravuze mu bintu azokora ko azogendera ibihugu nka byose byose byo muri afurika arabe ibibazo bihari yumvirize abategetsi abajejwe umupira w'amaguru niyaca mu burundi muzomubwira iki ku vyerekeye eh, urwego rw'abigeme n'abafasoni Eh, tuzomubwira byinshi kuko murazi ko urwo rwego na- rwahoramwo umukenyezi aturuka mu burundi arafite hari byinshi abizi ko n'aba- n'abategetsi bandi badukurira nabo nyene barafite ijambo ri- rizovugwa natwe turi ku- ku bibuga turafite ibyo tuzoshikiriza kuko turabona ko turi inyuma tuzoshikiriza ivyo bijanye n'ivyo bibuga twagiye turavuga dushikirize bijanye n'ivyo vy'ubuhi- vyo kuronsa ubuhinga abakinyi ab- abamenyereza abatwara dushikirize ivyerekeye ibiti ibirato impuzu byose tuzobishikiriza kuko ni- nibo bategetsi bo hejuru y'umupira w'amaguru muri afurika tuzoba turonse nawe berize ubona gute igenwa rya patrice motsepe uribaza ko ari ikintu azohindura ku byerekeye umupira w'amaguru muri rusange muri afurika no ku bijanye n'umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi ko ashobora kuzoruteza imbere ko kuko twari kuba turabivuga ko ari umuntu atunze cyane kandi akunda umupira w'amaguru murafise icyizere ko u- kubiberekeye hari icyo ashobora guhindura yego cyane icyizere kirahari ndetse nk'uko asanzwe nawe afise umugwi arazi ingorane z'imigwi imigwi y'aba muri afurika cyangwa hose arazi ingorane z'imigwi kubera nawe ayoboye umugwi rero ahubwo biroroshye cyane guta- kudutahura mu ngorane zose tuzoba turimo icyizere kirahari ko azaza guhindura ibintu kubera iyo umuntu ajya ari mushyashya impinduka impinduka ziba zihari sati nziza cyangwa indi ariko kurya asanzwe nawe ari muri gatunga afite amahera menshi afite n'umugwi afite n'ibyumviro byinshi n'ibyumviro byinshi ku bijyanye n'umupira w'amaguru ndazi ko icyizere cyo guhindura ibintu kizobaho mu bahungu hama natwe icyizere kibeho kandi mu bigeme na cyane cyane gusumbiriza mu bahungu kubera twebwe ho twaribagiwe byiza rero ingorane azozumva bazimubwiye hama kurya afite umugwi nawe azomenya ingene azitorera umuti rero icyizere kirahari ko ibintu bizohinduka bibe byiza kurushiriza aho byahora biri ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa ryafashe ingingo yo kongereza igitigiri cy'imigwi iserukiragihugu y'umupira w'amaguru eh, yo ku rwego rw'abigeme n'abafasoni eh, kuva kuri mirongo ibiri n'ine igashika kuri mirongo itatu n'ibiri eh, mu izoja mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu yaremeye kandi ko ifise n'imigambi yo kongereza amafaranga n'uburyo ishyira mu mupira w'amaguru inshuro zibiri eh, gushika ku muriyaridi w'amadolari mu mupira w'amaguru wo ku rwego eh, rw'abigeme n'abapfasoni Eh, i- iyo ngingo yo kongereza imigwi iserukiragihugu ni ikintu ciza ni ciza no kuri afurika mukibona gute madame Eh, ni cyiza cyane ni cyiza cyane ico- ico- cyo kongerereza imi- imi- imigwi iserukiragihugu kuko bi- bica biha amahirwe dufate nimba nko muri afurika nimba ho- hovamwo imigwi itatu bongerereje ha- hakacamwo nk'ine urumva ko ari ikintu cyiza cyane ko haba eh, uko kongeramwo iyindi migwi bikava kuri mirongo ibiri na kane bikaja ku migwi mirongo itatu n'ibiri ni ikintu cyiza cyane biha amahirwe menshi imigwi iserukiragihugu kuza kuza muri iryo higanwa mpuzamakungu hanyuma uravye porogaramu fifa ifise kuri uru rukino rw'abakenyezi n'abigeme urukino rw'umupira w'amaguru porogaramu ni nziza cyane kandi ni nininya nibaza ko ari amafederasiyo nationale qui sont membres de la fifa yo guprofita n'izo porogaramu za fifa ndabona ko ishaka no kuduza abantu aba ko ishaka dufate nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu fifa iravuga ko ishaka gushika ku miliyoni mirongo itandatu z'abigeme n'abakenyezi baba bariko barakina umupira w'amaguru yego nivyo none muri izo milimi- miliyoni mirongo itandatu nibaza ko n'abarundikazi tuzoba dufise turimo nk'umuriyoni
tuvyizere
yego yego nawe berizo bibona gute iyo ngingo ya fifa yo kongereza iyo migwi kuva kuri mirongo ibiri n'ine gushika kuri mirongo itatu n'ibiri eh, mu gikombe cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu no kongereza amafaranga izoshiramwo mu mupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi akaba inshuro zibiri gushika ku muriyaridi w'amadolari mubibona gute namwe ubwo iyo ngingo ni nziza cyane izotuma n'ibindi bihugu bironkeraho shanse yo kujyamo si nk'uko umenga ah, ibindi bihugu byari byibagiwe bimwe bigiye kwibuka bikagira imana nabyo bikaboneka babonekamo kubera n'abakinnyi nabo nabo nyine baronke visibilite niko bavuga eh, eh, ngo imigwi iserukiragihugu y'abigeme ibaye myinshi bumva ko n'abigeme bazoba baba benshi tuzabona benshi bateye imbere n'imigwi nk'uko ayo mahera aba ari menshi n'imigwi ibi agize ibihugu ibihugu birashobora kwitunganya cyane ugasanga barongoreje amaperformance ugasanga no mu yindi myaka ibihugu byinshi byerekanye umupira mwiza kubera byateguwe kare ku buryo bukwiye Eh, wowe undi mugambi wo wo kongereza i- ibitigiri bya bigeme bakina umupira w'amaguru gushika ku miliyoni mirongo itandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu uwo mugambi mubona gute ni umugambi ushoboka adufashe igitigiri cy'abantu bagize isi- umubumbe w'isi nibaze ko abigeme aribo benshi tugiye tugenda rero muri siporo naho babandanije amasansibirizasiyo bagahimiriza abo bigeme bakabakundisha bakabandanya kubakundisha kugira bagume ku bibuga abigeme bazoba benshi cyane ku bibuga bumva ko ibihugu byose bizoshikirwa iyo ngingo benshi bumva ko amajyanye ari ikintu kidashoboka ariko birashoboka byose kubera abigeme ni benshi kungana ari benshi bisigura ko no mu nkino bazoca bari benshi umva icyo gitigiri ni cyinshi ariko birashoboka nibyo nibyo wari kuravuga murabyo na ngaha nko muri amerika ibitigiri by'abana b'abakobwa ariko barijuka umupira w'amaguru bimaze kuduga cyane kubera babonye iby'umugwi iserukiragihugu washyitse ko bafatiye no ku karerero k'abakinnyi babo biyumvamwo bashaka gukurikira bo babona ko ari akarorero kuri bo muribaza no mu karere kacu muri afurika no mu karere ka sekafa bizogera aho bishika yego bizogera aho bishika abigeme babe benshi mu nkino n'ingene uburyo buje ari bwinshi nta kizobuza ni uko gusa hoba abantu babandanya guhimiriza kubera n'ihimirizwa gukundisha abana b'abigeme inkino si byinshi kubera ko sansibirizasiyo iba ndende kugira abana b'abigeme nk'uko ari benshi baboneke ubwo bwinshi bwabo buboneke no mu nkino ishyirahamwe fifa kandi ryarashyizeho imigambi yo guteza imbere umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abapfasoni iyo migambi izoba yerekeye ikiringo kiri hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na mirongo ibiri na gatatu ngo bizoshimikira cyane cyane ku nkino ku buryo inkino zotunganywa ku byerekeye abigeme n'abapfasoni aho bazofata uburyo bufatiye ku kugene inkino zimeze n'uburyo abantu baba bafise mu bihugu bitandukanye twari ko turavuga nko mu Burundi n'akarere ka Sekafa tukiri inyuma y'utundi turere two muri Afurika no tw'isi muribaza uwo mugambi ushimikiye kuri ubwo buryo kuraba ibikenewe mu turere kurusha ahandi kugira ngo iyo migambi ije mu bikorwa ko kizoba ari ikintu cyiza madamu ego nari nakivuze ico nari nakivuze ko kuri iyo porogaramu de developema yo mu ivana mu bihumbi mirongo ibiri gushika ibihumbi mirongo ibiri na gatatu ko ari ni porogaramu nziza kandi izotuma umupira w'amaguru w'abigeme utera imbere cyane kuko uravye kuri izi porogaramu nyene bavuga ni zimwe navuga nti ni ama association membre niyo yokora cyane kugira aprofite n'ubwo buryo bashyizemo bwinshi ku buryo porogaramu umuntu agerageza kuyikurikiza yose aho bizatuma umupira abana baba benshi ku kibuga abamenyereza babe benshi abatwara aya masosiyete cyangwa amayigwi babyitaho gusumba iyi porogaramu ni nziza cyane izatuma ibintu bihinduka kandi bihinduka biba byiza gusumba ishyirahamwe fifa ryasabye amashyirahamwe arigize gushyiraho imigambi ijyanye n'ibyo amashyirahamwe aba akeneye no gusaba uburyo iryo shyirahamwe fifa kugira ngo bifashe guteza imbere umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abafasoni ni ikintu cyiza gikurikira ibyo mwariko muravuga
ego ni ikintu cyiza kuko ishyirahamwe ryose riba rizi ingene rimeze aho rigwaye aho rishaka gutera imbere cyane aho rishaka kunyaruka cyane ni byiza ko ishyirahamwe ryose rigira plan strategique yayo igashobora kuja gukoresha ubwo buryo butangwa na fifa muri iyi porogaramu nyene bdvp ico ni ikintu cyiza cyane kuko ishyirahamwe ryose dufate ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi turamenya abigeme bacu ku myaka iyi n'imwe bakeneye ibi abisumbuye ku myaka mirongo ibiri bakeneye ibi tumenye ingene tuca twinjira muri porogaramu tuje gukoresha ubwo buryo bashyizeho nuko ndabyumva nawe berize tugiye kurangiza mu kanya hari icyo uba ufise uvuga tutashoboye kuvuga ushobora gushikiza ku bijanye n'umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abapfasoni haba mu byo mujejwe mu mabanga mujejwe kumenyereza umugwi w'umupira w'amaguru w'abigeme n'abapfasoni Colombe FC hamwe n'umugwi serukiragihugu uh, nikiye boshikiriza tutashoboye kuvuga abariko batwumviriza bokumviriza bagatega amatwi icyo navuga umupira w'abigeme muri rusange ngaha icyo navuga ni uko boza baranyarutsa ama amahiganwa y'abigeme kubera nk'ubu amahiganwa ahagaze aheze usanga bicaye umwanya muremure nk'umwaka wose bicaye bakazasubira kandi guhamagarwa ikiringo kirekire kandi mukaba muzi ko forume z'abigeme n'abagore zigoye kurondera cyo kimwe n'iz'abahungu rero boza baradufasha ku bintu zerekeye inkino inkino muri tuvuge nka shampiyona lokale cyangwa iy'amatontwa boduha baze bara- barazikurikiranya mu mu mwanya muto ntibibe byo kujya mu myaka bakadushyiraho nk'amezi nk'ama- nk'amezi atatu kugira abakinnyi bagume muri forume ikindi kintu ni uko kurya twavuze kuva mu ntango ingorane y'uburyo imigwi yose irayifise ingorane y'uburyo ni ugushyiramo uburyo bwinshi mu- mu mupira w'abigeme kubera usanga abaperezida ari bo bonyine kiraba icyo kibazo ugasanga bizanye ingorane no mu miryango yabo ugasanga ntibyifashe neza kubera ngo umugwi kanaka kubera usanga umuntu ari umwe aguma yisopa ngo ikindi kintu nusaba ni uko mu nzego zo hejuru uh, nko mu mafederasiyo ya- adutwara bodu- boza barashyiraho abakenyezi benshi kubera aribo baba bazi ingorane nyazo abo bigeme baba bafise ngo icyo nicyo nuvuga ikindi kintu nacyo ni uko botwongereza imigwi imigwi ikaba myinshi imigwi iracyari myinshi bongereza imigwi myinshi niko ninya ko kugwiza ajyama maci inkino zigaca ziba nyinshi kubera imigwi yabaye myinshi yego nka kurya babigira ku bahungu bakabiprograma no mu bakobwa kurya nyine kandi bakagira kenshi bakaza baragirira amaforomasiyo n'abigeme baba bifuza guhagarika gukina bakajya mu- mu mu zindi nzego bakajya nko muri arbitrage cyangwa muri coaching kubera usanga abigeme cyangwa abagore babamenyereza ari bake kubera soit kubura ababategura bagiheza gukina cyangwa ababasansibiriza kubikunda komisiyo abahagaritse bace ba- baba nk'abari bice cyangwa abamenyereza hama abakobwa ba- bafatwa neza kurya babigirira abasaza babo kandi nabo biyumve ko nabo ari abantu ko nabo bashyigikiwe ko umupira ari uwa bose kandi ko bawushoboye kandi icyo nzi ni uko abakobwa iyo bateguwe neza bashobora gutera imbere cyane kurusha n'abahungu mbere baga no mu mahiganwa bakazana n'ibikombe byinshi kuruta abahungu kubera ndazi uko abakobwa bameze mu mahiganwa bumva bateye- ba- basaba gusa gushyigikirwa gusa no gutezwa imbere yaba mu masanema mu bikoresho mu migwi yabo iby'umushahara wose ntuguzwa kubera turabishika ko nabyo nyine bibaye bikajyamo umva ko byo motiva abo bigeme n'abagore kubikunda bakabigira mbere umwuga namwe madamu Mm.
janine mu kurangiza muri make icyo mushobora gushikiriza icyo mutashoboye kuvuga ku bijyanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi mu karere ka sekafa eh, kana cyane cyane mu burundi Um, nashaka kugaruka ku kumenyesha ibikorwa biba biriko birakorwa ku byerekeye urukino rw'umupira w'amaguru w'abigeme aha nashaka kuvuga nkajya hari imigwi iriko irakina hakaba nk'abamenyeshamakuru bama bariko baravuga ibiriko birakorwa kuko hari n'abantu batamenya ko izo nkino zihaba cyangwa iyo imigwi kanaka ihari kuko bitamenyeshejwe rero ndifuza ko n'abantu bak- bashikiriza amakuru mu- ku buhinga ubwo ari bwo bwose boza nabo nyine ba- baratera intege kugira bamenyekanishe ibyo bijyanye n'urukino rw'umupira w'amaguru w'abigeme n'abakenyezi murakoze cyane yari madame janine kamariza ari mu mugwi ujeje umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb na berize ininazwe umumenyereza w'umugwi w'umupira w'amaguru w'abigeme la colombe fc w'ibujumbura tuba ko turavuga ku byerekeye umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi mu karere ka sekafa tukaba twaranashimiye cyane cyane ku byerekeye uburundi ndabashimiye cyane batumire kuri iki kiganiro murakoze murakoze cyane fidel murazosubira mujye muraduha aka kanya ko kuza turavuga ku byerekeye urukino rwacu murakoze cyane nta kibazo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bita tura
Eh, njyewe ndi hano kampala uganda gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi